mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma ingingo z'ingenzi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken uyu wa gatatu yerekeje muri israel ajyanye ubutumwa bw'icyo amerika yise ubutumwa bw'ubufatanye no gushyigikira minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken ati mwumvise perezida biden avuga amagambo akomeye kandi arashe yerekeye amabi twabonye akorerwa israel uyu munsi mu minsi mike ishize yavuze neza ko duhagararanye nayo ati ubwo ni bwo butumwa yansabye kujyana aho kandi muri israel israel yateye amabombe ku mihanda n'amazu mu ntara ya gaza yihimura ku bitero by'abarwanyi b'umutwe wa hamas byahitanye abatari munsi y'igihumbi na magana abiri ni abasirikare b'ubufaransa batangiye kuva muri niger mu gihe umukuru wa onu muri icyo gihugu nawe yahawe amasaha atarenze mirongo irindwi n'abiri ngo abe yahavuye aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gato ntimujye kure amakuru ku ijwi rya amerika tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi israel kuri uyu wa gatatu yateye amabombe ku mihanda n'amazu mu ntara ya gaza ni mu gihe ikomeje kwihimura ku bitero by'abarwanyi ba hamas byahitanye abantu batari munsi y'igihumbi na magana abiri muri icyo gihugu fidel niyongabo abategetsi bajejwe amagara y'abantu b'abanyapalestina kuri uyu wa gatatu batangaje ko igitigiri c'abamaze gupfa mu ntara ya gaza gishika ku gihumbi na mirongo itanu na batanu mu gihe abandi barenga ibihumbi bitanu bakomeretse kuva israel ikoze ibitero vya mbere amashirahamwe ajejwe gutabara yashikirije impungenge afise ku kugenda abasivile muri gaza bamerewe mu gihe israel yahagaritse uburyo bwo gutanga amazi ibifungurwa n'umuyaga nkuba mu ntara ya gaza sosiyete ijejwe umuyaga nkuba muri gaza kuri uyu wa gatatu yatangaje ko yiteze ko ibitoro ikibanza kibanza conyene gitanga umuyaga nkuba muri Gaza gikoresha birangira mu mpera z'uyu munsi ishiramwe rijejwe gutabara Médecins Sans Frontières ryavuze ko ibitoro n'imiti biriko birarangira mu ntara ya Gaza mu butumwa kuri video mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu umuvugizi w'igisirikare ca Israel Lieutenant Colonel Jonathan Cornicus yashigikiye ibitero vy'indege z'ingwano za Israel byasambuye inyubakwa abanyagihugu babamwo yatangaje ko abagwanyi b'umugwi Hamas bakorera n'impaka mu nyubakwa z'igisivili ishiramwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko abantu barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu na bitatu bamaze guhunga ingo zabo mu ntara ya Gaza kuva ingwano itanguye bitezwe ko ico gitigiri ciyongera
Fidel niyo ngabo nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya gato kashize rero minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika antony blinken yagiye muri ako gace muri israel atwaye ubutumwa bwo iki gihugu cya amerika cyise ubutumwa bw'ubufatanye no gushyigikira mu kanya muramwumvise mu ijambo yavugaga yuko perezida joe biden yavuze ko amerika ihagararanye na israel abasirikare b'ubufaransa batangiye kuva muri niger mu gihe mukuru w'ibiro bya onu muri icyo gihugu nawe yategetswe kuhava mu gihe kitarenze amasaha mirongo irindwi n'abiri oriyani itanga ishaka
ni nyuma y'amezi abiri akagwi k'abasirikare katembagaje ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu yari yatowe mu nzira ya demokarasi indege zibiri zarimwo abasirikare barenga ijana muri imwe imwe zarabashikanye ku mugwa mukuru Niamey ejo ku munsi wa kabiri umuvugizi w'igisirikare cy'ubufaransa colonel Pierre Gaudelier yavuze ko abo basirikare bari mu mugwi umwe muri myinshi igiye kugenda irava muri icyo gihugu gushika mu mpera z'uno mwaka yavuze ko abasirikare bose bazotaha iwabo mu gihugu cy'ubufaransa televiziyo ya leta ya niger yerekanye amasanamu y'imodoka zavuye ku ikambi ry'i olwam mu buraruko itangaza ko bagana igihugu kibanyi ca cad ku munsi wa kabiri kandi mu itangazo ryashyizwe habona n'ibiro by'umushikiranganji wa niger ajejwe imigenderanire umutegetsi mukuru w'icyo gihugu yarategetse ko louis aubin umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu muri niger ava ku butaka bw'icyo gihugu mu kiringo kitarenze amasaha mirongo irindwi n'abiri kimwe mu byo umutegetsi mushasha wa niger yagiriza ishyirahamwe mpuzamakungu onu ni kuba onu yarakoze ibishoboka kugira niger ntibashe kwitabira amanama ya onu aheruka kuba i new york onu ntiyishyuye gushika ubu kandi ntiragira icyo ivuze ku ngingo yo kwirukana obin muri niger
uriyane itanga ishaka tugarure hano muri amerika ho mu ishyaka rya republikani biteguye gutora umuyobozi mushya kuri uyu wa gatatu nyuma y'aho wari kuri uwo mwanya ukuriweho mu cyumweru gishize inama yabo iza kuba mu mwiherero kugira bumvikane ku ugiye kuba umukuru w'inama nshingamateka mushasha mu nama y'uyu mugambwe yabaye ejo ku munsi wa mbere abitoza muri icyo kibanza bari imbere y'abandi ni jim jordan na steve scalise barashikirije amajambo imbere y'abanywanyi b'umugambwe wabo mu nzira yo kwiyamamariza kuja mu mabanga y'umukuru w'inama nshingamateka ibyo bibaye inyuma y'ikurwa ry'uwahahora kevin mccarthy mu ndwi iheze mccarthy yasabye bagenzi biwe kutamutora ngo asubire mu mabanga yiwe y'umukuru w'inama nshingamateka yahoramwo abarepublikani bafise ibibanza amajana abiri na mirongo ibiri na kimwe kuri amajana ane na mirongo itatu na bitanu bigize inama nshingamateka ya amerika ibyo bisigura ko bategerezwa kunga ubumwe kugira bashike ku bwinshi bw'abashingamateka bakenewe kugira bahabwe uburenganzira bwo gutora umukuru wayo muri aka kanya kuba atamukuru w'inama nshingamateka ahari vyatumye ibikorwa byose vyayo bihagarara haca hibonekeza ingingo nyinshi zari zikenewe gupfundikwa bitarenze ukwezi kwa cumi na rimwe muri izo ngingo harimo amategeko ashobora gutuma ibikorwa vya leta byose bihagarara burundu izindi ngingo n'izijanye n'imfashanyo igihugu ca ukraine gihabwa nazo nyene zirindiriye kwihwezwa n'iyi nama nshingamateka
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu bujya no kuri wa eshatu radiyo yacu vowa akadomo com mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho kuri facebook na twitter uh, yahoze ari twitter ubu ni x muradusanga kuri arobas vowa radiyo yacu naho mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu rwanda uyu munsi tariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa cumi sizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa imwe mu miryango irengera uburenganzira bwa muntu mu rwanda iratangaza ko ingaruka z'ibiza byabaye mu gihugu no kwimura abaturage mu manegeka byongereye ikibazo cy'icuruzwa ry'abana b'abakobwa imbere mu gihugu no mu mahanga asumuta kabuye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri buri tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi hizi umunsi w'umwana w'umukobwa abashyizeho uyu munsi bari bagambiriye kureba ibikimubangamiye ndetse no kubikemura mu rwanda kwizihiza uyu munsi byabereye mu ishuri ry'abakobwa rya fawe riri mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali abana b'abakobwa barangije amashuri bahaye ubuhamya bagenzi babo babereka uburyo biteje imbere bakora imirimo ibabyarira inyungu abana kandi bagaragaje ko bafite ikibazo cy'uko ababyeyi babo batabaha amakuru ku buzima bw'imyororokere ariyo mpamvu hari bamwe baterwa inda bakiri bato kuri uyu munsi hazirikanwaho umwana w'umukobwa ku rwego mpuzamahanga umuryango urwanya icuruzwa ry'abantu ejo twifuza utangaza ko kuri muri ibi bihe u rwanda rwahuye n'ikibazo cy'ibiza byavanye mu byabo abatari bake ndetse n'abagenda bimurwa muri kigali batuye mu manegeka byongereye umubare w'abana b'abakobwa bajyanwa mu bucuruzi garukiye jacques umuyobozi w'uyu muryango yabibwiye ijwi rya amerika imihindagurikire y'ibihe igira uruhare mu bukene mu guhungabana mu bwonko kubera baba bavuye aho bari ndetse hakazamo kubura ibiribwa abana b'abakobwa cyane cyane abakobwa bo mu ngo z'abakene cyangwa abakobwa barera abandi bana bagashakisha uburyo aho bamenera hose kugira ngo bashobore kubona igitunga imiryango yabo bityo bakemera uwo ari we wese ubemere ubaha isezerano ko ashobora kubaha akazi cyangwa se kubaha icyo gukora ni ukuvuga ngo imibare uko yari iri imbere n'ubu ngubu nyuma y'ibiza imibare yari yiyongereye kurusha uko byari biri imibare yazamutseho cumi na kane ku ijana ugereranyije n'abo twabonaga garukiye avuga ko umuryango akuriye wamaze kugaruza abana magana abiri na makumyabiri na kane kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kugeza ubu akenshi abo bana babaga batwawe bijejwe akazi imirimo ndetse abandi bagasezeranwa amashuri mu mahanga evariste murwanashyaka ukorera umuryango urengera uburenganzira bwa muntu krado agaragaza ko uyu munsi mpuzamahanga ubaye mu gihe mu rwanda hakigaragara umubare w'abana b'abakobwa bagiterwa inda ku bwinshi hari impamvu mu rwanda shyaka asanga ituma abana b'abakobwa bahohoterwa urabona bimuwe bamwe bakarurungutana bakajya birirwa bazerera bajya gukodesha ahantu n'ahana byanze bikunze hari abana hari abo imibereho y'abanye mibi imibereho y'ibanye mibi banye mibi rero abana barimo wenda baciye akenge bagerageza gushaka kwihigira kujya kwishakishiriza hari abashobora kuvamo bakajya gukora imirimo yo mu rugo hari abashobora gushukwa ngo muze tujya kuba kubabonera ubuzima muri ubwo muri urwo rwego ibintu by'abana b'abakobwa bimeze nk'aho bigenda byisubiramo uko imyaka igenda iza kugeza umunsi n'ubundi ikibazo dufite kigihangayikishije abana b'abakobwa ni ikintu cyo gusambanya abana no kubatera inda murwanashyaka asobanura ko umwana w'umukobwa uvuye mu ishuri akenshi ahita ayoboka inzira y'uruzerero rumuviramo kuba yaterwa inda bamwe mu babyeyi basenyewe n'ibiza cyangwa se abamaze iminsi bimurwa mu manegeka mu mujyi wa kigali babwira ijwi rya amerika ubuzima babayeho bwatumye abana babo bahinduka inzererezi badusenyeye kwa gatanu nko muri karitsiye yacu abana b'abahungu batoya batangiye kwirirwa batoragura ibintu by'inzumba ntibakijya kwiga abakobwa nabo imyaka cumi n'ine se batangiye kwigira indaya nyine ni nk'abana ngewe nzi rwose none ubu ngubu twabaye indaya twirirwa duteze aha mu gasaza aha bumeze nabi dore n'ubu abana banjye ntibiga ntabwo biga rwose ntabwo biga undi umwe bamujyanye umukuru bamujyanye igikondo mu nzererezi n'abandi nabo birirwa bazerera aha hose ntabwo mbega ndabona ubushobozi bwo kujya kubajyana ku ishuri umunsi mpuzamahanga wahariwe abana b'abakobwa ku rwego rw'igihugu wizihirijwe mu ishuri ry'abakobwa rya fawu riri mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali ku nsanganyamatsiko igira iti uburenganzira bwacu ejo heza minisitiri w'umuryango mujawamariya valentina wari witabiriye ibiro byo kwizihiza uyu munsi yagaragaje bimwe mu bintu kibangamiye umwana w'umukobwa dufite igihugu cyiza kidasumbanya abenegihugu ariko ntitwakwirengagiza ko abana b'abakobwa bahura n'imbogamizi zibabuza kugera ku ndoto zabo ndetse harimo no gusambanywa bagaterwa inda bakiri bato ndetse n'irindi hohoterwa iryo ari ryo ryose ryabangamira ubuzima bwabo n'uburenganzira bwabo bigatuma ejo heza batekerezaga batahabona ku kibazo cy'ababuze amashuri nyuma yo kwimurwa mu byabo minisitiri mujawamariya asaba abo bana kugana inzego zibegereye bakazigezaho icyo kibazo ubundi nta mwana ukwiye kubuzwa amahirwe yo kwiga niba abo bana hari abo mwaba muzi mwamenyesha inzego tugafatanya kugira ngo abo bana batabuzwa amahirwe yo kwiga niba bahari babuze uko biga kubera ko aho bari bari bimutse ndemeza ndashidikanya ko aho bagiye naho hari amashuri keretse niba ari amashuri yanze kubakira ariko aho bagaragara ni byiza yuko twabimenya tukabafasha bagasubira mu ishuri kuko nk'uko twabyumvise kwiga ni uburenganzira umunsi mpuzamahanga wahariwe abana b'abakobwa ubaye mu gihe mu rwanda abana b'abakobwa bakomeje guterwa inda ku bwinshi imibare yashyizwe hanze na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda abangavu batwaye inda bari ibihumbi makumyabiri na bitatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri makumyabiri baragabanuka bagera ku bihumbi cumi n'icyenda muri bibiri na makumyabiri na rimwe uwo mubare wongera kurenga ibihumbi makumyabiri na bitatu impamvu leta itanga ni uko ababyeyi batakibonera umwanya uhagije abana babo ndetse rimwe na rimwe n'abakoze ibyo byaha bagahishyirwa mu miryango leta isobanura ko abahohotera abana baramutse bashyikirizwa inzego benshi bacika kuri uwo muco mubi asunta kaboyi ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika uwa mbere
ijwi ry'amerika ivugira i washington dc igutware muri tanzania aho urukiko rwo muri komine kibondo rwakatiye umurundi wo mu nkambi ya ndutaha gufungwa imyaka mirongo itatu mu byo aregwa harimo gukoresha imbunda mu bujura mu buryo nyine butemewe n'amategeko james joven nibyo atubwira ayo makuru yashikirijwe n'umurongozi mukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma ACP Philemon Makungu mu nama n'abanyamakuru kuri uyu wa gatatu aho yariko arashikiriza ibyabaye mu ntara ya Kigoma mu gihe cy'ukwezi kumwe gushize ACP Makungu yavuze ko kuri uyu wa kabiri urukiko muri komine Kibondo rwahamije na Hayo Shabani wo mu nkambi ya Nduta afite imyaka cumi n'icyenda igifungo cy'imyaka mirongo itatu mu gasho nyuma y'aho yegetseho ibyaha byo kugendana inkoho n'ubusuma yashimangiye ko ko uwo murundi yafatiwe inyuma y'inkambi ahitwa Maragarasi yagirizwa gutemagura ibipanga umuturanyi w'umugoragore hama amwaka telefoni ngendanwa ico gihe hari mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo Kwa upande wa kesi zilizopelekwa mahakamani, mahakama ya wilaya ya Kibondo ilimhukumu kifungo cha ma- kwenda jela kwa miaka thelathini mshtakiwa na hayo Shabani, miaka kumi na tisa, mkulima na mkazi wa nchini Burundi.
ku ruhande rw'imanza zatwawe kuri sentare yo muri komine kibondo umuntu umwe w'umurundi yitwa nahayo shaban yakatiwe igifungo cy'imyaka mirongo itatu mu gasho nyuma y'aho yahamijwe mu byaha byo gukoresha inkoho mu busuma ibyo byaha yabikoze mu kwezi kwa kabiri mu baturanyi ahitwa maragarasi yatemaguye umutanzaniya akoresheje ibipanga amwaka n'itelefoni ngendanwa Alishambuliwa kwa silaha aina ya panga na kumjeruhi mlalamikaji Asha Ahmed na kumnyang'anya simu moja.
gusa umwidogo ni mwinshi ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca tanzania yuko benshi mu mpunzi bafungirwa ubusa mu gihe bagirizwa ibyo batazi cane cane iyo basohotse inkambi kuja kurondera ibyo gukabukanya ico bikoze nuko benshi mu bafungwa bahindurirwa amazina kugira ntibamenyekane yuko ari impunzi ivyo bikagira ingaruka mbi mu gihe benshi basa nk'ababurirwa irengero kandi baba bafungiwe mu gasho ko muri komine kibondo umwe mu mpunzi yo mu nkambi ya nduta yari yafunzwe ikiringo c'umwaka umwe mu gasho aho yatubariye uko vyifashe n'amabi bagenda barahura nayo nka jewe ndazi ibintu byambayeko bamfatanye urukwi maze kumfatana urukwi rero kubera nari namaze kuzima mu bwenge bivanye n'inkoni nakubiswe nibaza ngo banzanye mu nkambi nagiye guhumura hajya bavuga ngo twururuke ndiko ngo imigere nsomye ku rubambazi mbona handitse magereza narashitse ngaho o nta nuko naraye mu irokapu mbere ivyo bita ngo na marokapu je nashikiye magereza kandi bamfatanye urukwi inyuma y'inkambi mvuye gusenya maze gushika magereza narakatiwe ikintu ca mbere bankoreye cambabaje mu buzima ntazokwibagira catumye mbona yuko tudafite agaciro twebwe impunzi nkishika amagereza bampinduriye amazina abo bita ngo ni DRC abavyeyi biwanje baraza bakaja muri DRC wirake bakankurikirana baje hariya wirake baraca bababwira abo- abajejwe vya magereza bahabwa na jera bababwira ngo uwo muntu murondera iryo zina niko muravuga siryo ryanditse ngaha kandi iryo zina si uwo twafunze ntiyitwa uko kandi ni umurundi n'ifayini wowe batu- ifayini kugira azore kugwa ni rake zitanu ti rero ngaho ntigikunda nimurabe ukuntu mushobora kubigira ikintu rero cambabaje mu buzima bw'iwanje ntazokugira nibagiwe nico kintu ukuntu bampinduriye izina ukaca umengo ndi umuntu w'umwicanyi kandi nafatwa tanwe urukwi mu bitigiri dukura ku gipolisi komine kibondo hafi impunzi mirongo inani n'icenda barafungwa buri kumwaka utashe bazira amakosa atandukanye gusa benshi mu bafungwa bemeza ko bafungirwa ubusa mu ntumbero yo gutinyisha impunzi kugira zitahe ku bwinshi kuva muri komine kibondo mu gihugu ca tanzania james jovini ku bwijwi ry'amerika James Joven atugejeje mu mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima mugezweho na Eugene Mukamusi ibiza bishobora kuba umwanya uwo ari wo wose nta nteguza inkubi z'imiyaga imyuzure ndetse n'imitingito n'ibiza kamere akenshi bitera bidateguje bishobora guteza impagarara bishobora kuba habanje integuza nto cyane cyangwa nta nayo kandi bigateza ibikomere ku bantu bikanabangamira urwego rw'ubuvuzi rusange ndetse bikangiza ibikorwa remezo ku buryo bukomeye bikagorana gutanga ubuvuzi bukenewe buri mwaka abantu babarirwa muri za miliyoni bagirwaho ingaruka n'ibiza karemano ndetse n'ibikomotse ku bikorwa bya muntu hirya no hino ku isi nk'uko bitangazwa n'ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe ubuvuzi inzobere zivuga ko ibiza bigira ingaruka zitaziguye ku buzima bw'abaturage bigateza ihungabana inyuma ku mubiri no mu marangamutima bikanateza indwara zikomeye
ubuvuzi mu gihe cy'ibiza ni urwego rwihariye rw'ubuvuzi ishami ryawe ryita ku buzima bisobanura ikiza nk'ibihe bikomeye birengeye cyane bisaba ubufasha buturutse hanze bitewe n'uko ubushobozi bw'ibitaro akarere cyangwa se ahantu hibasiwe buba bwabaye iyanga Les caractéristiques de cette médecine de catastrophe, c'est une médecine d'abord qui ne ibiranga ubuvuzi bwo mu gihe cy'ibiza ni ibi ni ubuvuzi butita gusa ku buzima ibyo ni ukuri tugomba kwita ku barwayi ariko ubuvuzi butita ku mubiri inyuma gusa ahubwo bunita kuri sosiyete bitewe n'igikomere biba byateye sosiyete
iyo habaye ikiza abakora muri serivisi z'ubuvuzi bwihutirwa akenshi nibo bahagera mbere harimo abashinzwe ubutabazi bwihuse n'abakozi bunganira abaganga
muri ibi biganiro haba buri gihe harimo guhana amakuru kugira ngo abakiriye umurwayi basobanukirwe cyane bishoboka icyabaye icyo twakoze hagati aho imiti twamuhaye mu gihe twamujyanaga mbese basobanukirwe uko ibintu byifashe ingano y'ibikorwa by'ubuvuzi mu gihe cy'ibiza igenwa n'impamvu zinyuranye zirimo n'imiterere y'urwego ikiza cyarimo ndetse n'aho cyabereye Pour des petites catastrophes, on va juste euh, déclencher un plan d'urgence.
ku biza biri mu rwego ruto tuzahita dutangiza gahunda y'ubutabazi bwihutirwa yo ku rwego rw'ibitaro mu rwego rwo kwita ku rujya n'uruza rwinshi rw'abagizweho ingaruka nabyo dukunze kwita gahunda yera ku biza biri mu rwego ruringaniye dukora icyo twita gahunda itukura cyangwa se gahunda ya novi mu rwego rwo kwita ku mubare munini w'abagizweho ingaruka ku rundi ruhande mu gihe habaye ikiza gikomeye nk'umutingito dukora icyo twita gahunda ya orsec bisobanuye gutegura gahunda yagutse y'ubutabazi abahanga bavuga ko guhuza neza abafatanyabikorwa ba mwamba ari ngombwa cyane kugira ngo ubuvuzi bwo mu gihe cy'ibiza bugerweho umutingito uheruka kwibasira maroke wagaragayemo uruhare rw'abashinzwe kurengera abaturage polisi y'igihugu jandarumori minisiteri y'ubuzima serivisi ishinzwe ubuvuzi bwihutirwa ndetse n'ibitaro bigari byegerewe ahibasiwe n'ikiza
imyuzure yatsembye inyubako zose mu biturage byo mu bice bimwe bya libiya yasize yangije byinshi ndetse ishegesa igihugu Sirian Doneri umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubutabazi gusana ibyangiritse n'iterambere mu muryango w'ubutabazi International Rescue Committee aradusobanurira ibikwiye kuba bikubiye mu butabazi buboneye bwo mu gihe cy'ibiza n'uburyo ingorane zirimo nk'indwara ziterwa n'amazi mabi zakwirindwa
are uh, medical assistance and helping making sure people are, are taken care of
ibyibanze byihutirwa ni imfashanyo y'ubuvuzi gufasha no kugenzura abantu barimo kwita ku kuvura abarokotse byinshi mu bikorwa remezo by'ubuvuzi muri utwo turere nabyo ubwabyo byarangiritse ntibigifite imiti mu bubiko n'ibindi bikoresho rero hari ukugeza abaganga n'abaforomo kimwe n'abakozi ba minisiteri y'ubuzima mu karere kibasiwe kubona imiti ukahageza ibikoresho by'ubuvuzi ariko kandi n'ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze abaturage bakeneye abantu bakeneye ibikoresho byo mu gikoni uburingiti batakaje buri kimwe icyihutirwa rero ni ugufasha abarokotse no gufasha abanyaribiya gufasha abakeneye imfashanyo yihutirwa ariko hagiye gukenerwa imbaraga zagutse kurushaho mu gusana ibyangiritse nk'uko nabivuze dufite impungenge z'uko hashobora kwaduka korera n'izindi ndwara si amazi gusa ibikorwa remezo ubwabyo peteroli uva mu binyabiziga no kuri sitasiyo za lisansi byose byarangiritse rero amazi urwego abasha kubonekaho ntabwo asukuye rwose kandi birashyira abaturage mu byago ndetse ibyo byago bizakomeza kwiyongera uko igihe gishira ibikenewe byihutirwa ni ibigega by'amazi n'imiyoboro mishya y'amazi isukurwa ry'amazi ni ikintu turimo kwigaho hamwe n'abafatanyabikorwa tureba uko twafasha abategetsi ba libiya abanyaribiya mu gusukura amazi ku bijyanye n'ibikorwa remezo by'ahazaza ni gute twakwirinda ko ikintu nk'iki cyazongera kubaho ariko ikindi nanone ni uburyo bwo kwitega ingaruka z'ahazaza z'ihindagurika ry'ibihe ingaruka zahazaza z'ibihe bigoranye bituruka ku ihindagurika ry'ibihe
twashatse kumenya ibikoresho wakabaye utunze imuhira byagufasha gukemura ikibazo cy'ubuvuzi bwihutirwa ikindi ni iki wakora cyangwa se wahamagara nde ikiyongera kuri ibyo ubutabazi n'ubuvuzi bwihutirwa buri ku ruhe rwego aho utuye ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye iya buja muri nigeria kuri iyi ngingo
ibikoresho mfite imuhira by'ubutabazi bwihutirwa mfite ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze mu gihe byaba bibaye ngombwa ko hakenerwa ubuvuzi kandi mu gihe hakozwe icyaha ugomba kuba ufite nimero yo guhamagara mu gihe hakenewe ubutabazi bwihutirwa wahamagara rero polisi cyangwa inzego zishinzwe umutekano ziri hafi zikagutabara
nta gikoresho na kimwe mfite kirenze umutungo wanjye bwite ntabyo mfite rwose mu gihe ngize igikomere njya ku kigo nderabuzima cyangwa se naribwa n'umutwe mba mfite ibinini bigabanya uburibwe imuhira ndetse na antibiyotike
simpagarara nihutira kujya ku ivuriro kubera ko ntawe mfite nahamagara njya ku ivuriro gusa mfite parasitamoro gusa nizo zonyine mfite imuhira nta kindi nizo gusa mfite parasitamoro
igihe cyose numva ntameze neza mpamagara umusore dukundana akanjyana kwa muganga mfite parasitamoro gusa kandi igihe cyose mu nda handiye nkoresha imiti gakondo yanjye bwite
ibirwa bya sao tome na principe igihugu kiri hafi ya ekwateri muri afurika yo hagati gifite umuganga umwe rukumbi w'inzobere mu kuvura indwara z'umutima ku baturage bacyo basaga ibihumbi magana abiri ni muganga miriane cassandra
jasi boges avuga ko yagenze ibirometero birenga ijana na mirongo itanu mu bwato avuye ku kirwa cya Principe ajya ku cya sao tome ashakira ubuvuzi ku muganga umwe rukumbi w'indwara z'umutima ibi birwa bifite ariwe muganga miliyani cassandra
mba muri Principe kandi ho nta muganga w'umutima tugira nkora nabyimbye ibirenge nabonanye n'abaganga kenshi ntanga ibizamini byinshi ariko ntibigeze babona icyo ndwaye muganga Cassandra niwe muganga rukumbi w'indwara z'umutima ku baturage ba Sao Tome na Principe barenga ibihumbi magana abiri
bimaze kuba umutwaro ndemereye cyane mu buryo binsaba guhora buri gihe niteguye gukemura ibibazo kandi ni umuzigo uremereye cyane kumva abantu bose bafashwe n'indwara y'umutima bashobora kunkenera
Agelisandra Suza ni umwe mu batekinisiye bakora mu ishami ry'indwara z'umutima ku bitaro bya Aires Domenezes
kuri ubu mugenzi wanjye amaze imyaka ibiri yaragiye kwiga hanze y'igihugu ni njye njyenyine urimo gukora muri iki gice cya tekinike cy'iri shami birababaje cyane minisitiri w'ubuzima serizio yunkwera avuga ko hakiri byinshi bikeneye gukorwa mu guhugura abakozi
twamaze kubiganiraho n'abafatanyabikorwa bacu nka portugal ishami rya loni ryita ku buzima ndetse yewe na cuba ku buryo twakongera ishoramari mu mahugurwa y'uru rwego tuzirikana ko ubusabe burimo kwiyongera uburyo bw'imibereho y'abatuye iki kirwa buhuye n'ubw'abatuye ahandi ku isi aho ibura ry'ibikorwa bya siporo kunywa inzoga nyinshi bikabije no kurya umunyu mwinshi birimo kugira uruhare runini mu gutera indwara z'umutima n'iz'imitsi muri sao tome na principe icyakora muganga Cassandra avuga ko hafi mirongo itandatu ku ijana by'abarwaye bene izi ndwara badakurikirana ubuvuzi kubera kubura mikoro
dutanga randevu ariko benshi ntibabonekera ku munsi bahawe kubera kubura mikoro yo gukora ingendo hagati y'ibirwa indi ngorane ni uko indwara z'umutima n'imitsi ari indwara zidakira bityo bisaba guhora ku miti izamuka ry'ikiguzi cy'imibereho naryo ryarushijeho kuzambya ibintu biteye impungenge cyane nyuma y'imyaka hafi ibiri ikorera mu nyubako z'agateganyo zidafashije inyubako serivisi y'indwara z'umutima ikoreramo ku bitaro bya Aires Menezes ziherutse kuvugururwa ariko Cassandra avuga ko hagikenewe byinshi byo gukorwa ngo ibi bitaro bijyane n'aho ibihe bigeze
abashakashatsi bo kuri kaminuza ya leta ya Oregon muri leta zunze ubumwe za Amerika bavumbuye uburyo bwifashisha amazi yanduye mu gukora umwuka wa hydrogene ari nako buyungurura amazi inkuru irambuye kuri ubu bushakashatsi buri muri gahunda y'ingufu zisimbura ibikomoka kuri peteroli iyo nkuru irambuye rero ntidushoboye kuyibagezaho ariko ni bikunda tuzayibagezaho mu makuru yacu ataha dushimire mugenzi wacu Jenny Mukankusi mu kiganiro bungabunga ubuzima dushimire namwe mwese inshuti mwari muduteze amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje andi makuru ni mu kanya saa moya n'igice n'agataha yari ku bugenzuzi bwa gahunda jya mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma mwese mwese mukomeze kumerwa neza